iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mu rwanda ho ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda turi kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda radiyo ijwi riyobora kuri interineti turi kuri wayishatu radiyo yacu vowa akadomo komu ikaze mu makuru yo muri aka kanya muri sitidiyo ya gatanu hano i washington dc muri kumwe na jeffrey mutagoma ingingo z'ingenzi mu burundi komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunga abarundi sever igiye gusohora icyegeranyo cyerekana amahano yabaye muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo inani na gatanu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri uyu mwaka ikiganiro kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na mirongo umunani na gatanu tuduge mirongo indwi na rimwe Pierre Claver Ndayicariye uyoboye komisiyo Sever mu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iyi nama ihuza abayobozi ba Afurika na Amerika iragenda igana ku musozo mu Bwongereza aho imyigaragambyo y'abaforomo yatumye abarerwa mu bihumbi birwa batavuwe n'ab'ingabo za Ukraine zasutse urusasu ibisasu bya rutura mu gace k'icyo gihugu kigaruriwe n'Uburusiya ayo makuru n'ayandi ni mu kanya gato nimujye kure amakuru tuyahere kwavugwa hirya no hino kuri uyu wa kane ingabo za Ukraine zagabye igitero zisuka ibisasu bya rutura mu gice cy'uburasirazuba bw'iki gihugu kigenzurwa n'Uburusiya impande zombi zanze guhana agahenge mu minsi ya Noheli mu ntambara zimazemo amezi hafi icumi Eugene Mukankusi byifashe bite meya w'umujyi wa Donetsk ushyigikiwe n'Uburusiya yavuze ko mu masaha ya mu gitondo roketi mirongo ine zarashwe mu mujyi rwagati ahatuye abasivili hagati aho ingabo z'uburusiya zakomeje kurasa hamwe n'ibitero by'indege mu gice cyose cy'uburasirazuba ahabera urugamba zishe umuntu umwe mu gihe babiri biciwe mu mujyi wa Kherson mu majyepfo y'igihugu nk'uko abayobozi muri Ukraine babivuze uburusiya na Ukraine ubu nta biganiro bigirana byo kurangiza intambara ikomeye nyuma y'iya kabiri y'isi yose ni intambara yogogoje uburasirazuba bwa Ukraine n'amajyepfo kandi ntawuva cyangwa ngo ajye mu rundi ruhande ejo kuwa gatatu umuvugizi w'uburusiya Dmitry Peskov yavuze ko agahenge ka noheli katari kuri gahunda meya kuremzin afata igitero cy'i donetsk nk'icyaha cy'intambara kandi yavuze ko aricyo gikaze kigabwe kuri uyu mujyi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo abitandukanyije bari bashyigikiwe n'uburusiya bawufataga bawambuye ukraine yavuze ko imibare ya mbere yagereranyaga ko abantu batanu bakomeretse harimo n'umwana ntacyo ukraine yahise ibivugaho ubwo yari ibisabwe umujenerali mu ngabo za ukraine muri raporo atanga buri munsi yavuze ko uburusiya bukomeje kwibanda ku mijyi yo mu burasirazuba ya bakhmut na avdivika yongeyeho ko ingabo za ukraine zasubije inyuma ibitero by'uburusiya mu masaha makumyabiri n'ane ashize
eugeni mukankusi abaforomo bo mu bwongereza uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo guhagarika akazi basaba kongererwa umushahara ibyo biraba mu gihe ubwongereza buri mu bihe bitoroshye by'ubukungu ipawunde ari ryo faranga rikoreshwa muri icyo gihugu ryataye agaciro ku rugero rurenga ibice icumi ku ijana diane nini nahazwe mu gihugu cyose cy'ubwongereza abaforoma baharugwa mu bihumbi ijana bo ku bitaro mirongo irindwi na bitandatu nibo bahagaritse akazi basaba ko agashara kabo kaduzwa kugera ku bice cumi n'icenda ku ijana vy'amafaranga basanzwe bakorera abarwayi bagera ku bihumbi mirongo irindwi bari bateguye kubonana n'abaganga no kubarwa ntibabashije gusuzumwa no kuvurwa kubera iyo yegeregere hari haheze imyaka irenga ijana atera yegeregere ivuze mu gisata c'ubuvuzi mu bwongereza umushikiranganji w'amagara y'abantu muri ico gihugu yavuze ko ababajwe n'iyi yegeregere agira ati ndarajwe ishinga n'akaga iyi yegeregere ishobora gukwegera abarwayi ishami rihurikiyemwo abaforoma mu bwongereza naryo ryavuze ko leta yanse ko izo mpande ziganira ibijanye n'iduzwa ry'umushahara wabo ubwongereza hatukibutsa ko buri mu bihe bitoroshe vy'ubutunzi ifaranga rikoreshwa ry'ipawundi muri ico gihugu ryataye agaciro ku rugero rurenga ibice cumi ku ijana abakozi barimwo abakora ku maposita ku bibuga vy'indege n'ahandi bagasaba gusunurirwa ubuzima
diane nini nahazwe birumvikana nawe ko ijwi ryawe ritarimo risohoka neza ubwo tukwifurije gukira vuba tujye mu bushinwa aho bwihutiye gukingira abantu bashobora kuba bakwandura covid cumi n'icyenda kurusha abandi ni mu rwego rwo kwitegura mu gihe habayeho ubwandu bushya bw'iyo ndwara nanone eugene mukankusi ibyo biraba mu gihe ishami rya oni ryita ku buzima oms yagaragaje impungenge z'uko abaturage b'ubushinwa miliyari imwe na miliyoni magana ane batakingiwe mu buryo bukwiye leta zunze ubumwe za amerika nayo yemeye gufasha guhangana n'ubwandu bwongeye kwaduka bamwe mu basesengura ibintu biteze ko umubare w'abahitanwa n'iyo ndwara uziyongera cyane nyuma yo koroshya ingamba zari zafashije kubuza icyorezo gukwirakwira mu myaka itatu kuwa gatatu ushize ubushinwa bwatangiye guhagarika ingamba zikaze zo gucunga kovide zizwi nka zero covid bwakuyeho ibisabwa mu kwipimisha kandi bworoshya amabwiriza y'akato yari yatumye abantu ibihumbi mirongo bahangayika umuvugizi wa minisiteri y'ububanyi n'amahanga w'ubushinwa wang wenbin uyu munsi kuwa kane yavuze ko ubushinwa bufite amahirwe yo kugira inzego zo kurwanya covid avuga ko nta kabuza zizafasha gutuma ibikorwa byo kurwanya icyorezo bigenda neza yabibwiye abanyamakuru kuri perezidansi ya amerika kandi n'umuvugizi wa amerika mu by'umutekano w'igihugu muri perezidansi john kirby yavuze ko amerika yiteguye gufasha ubushinwa igihe bwabisaba
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi wayishati radiyo yacu viyowe akadomo komu naho murahadusanga naho kuri facebook instagram youtube na twitter mudusanga kuri harobazi viyowe radiyo yacu mu kanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari ibyo muri afurika uyu munsi ni umunsi wa gatatu usoza w'inama ihuza abayobozi ba afurika n'amerika ku munsi w'ejo amerika yashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye y'iki gihugu n'isoko rusange rya afurika hanyuma perezida w'iki gihugu joe biden abonana na perezida felix cisekedi wa congo ali bongo ondimba wa gabo George Manewe wa Liberia, Andre Nirina Jorina wa Madagascar, Muhammadu Buhari wa Nigeria na Julius Maada Bio wa Sierra Leone kuganira iby'amatora ari imbere muri ibyo bihugu mirimo y'iyo nama rero yabaye twagiye tubibagezaho hano ku ijwi ry'Amerika kandi turacyakomeza ku murongo wa telefoni ndi kumwe n'intumwa yihariye y'ijwi ry'Amerika muri iyo nama Edi Rwema wirangwa amahoro
wiriwe neza geoffrey mutagoma aho rero imirimo y'iyi nama yifashe gute uyu munsi ni iki cyagezweho
geoffrey mutagoma uyu munsi ni umunsi wa gatatu w'inama ihuje abayobozi ba afurika na amerika ibera hano mu mujyi wa washington umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika ni umunsi rero wa nyuma ibiganiro byo kuri uyu wa kane hagati ya hagati ya perezida joe biden wa leta zunze ubumwe za amerika biribanda ku cyerekezo makumyabiri mirongo itandatu na gatatu cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe iki cyerekezo gitanga ishusho y'uko umugabane wa afurika ukwiye kuzaba umeze muri icyo gihe kigamije kugeza afurika ku bukungu n'iterambere byihuse kandi bigamije impinduka yihuse y'umugabane wose ibindi biza kuganirwaho kuri uyu munsi wa nyuma w'inama y'aba bayobozi birimo imiyoborere myiza demokarasi uburenganzira bwa muntu ubutabera n'iyubahirizwa ry'amategeko umutekano n'uburyo bwo kubaka amahoro arambye ku mugabane wa afurika mu gusoza Geoffrey uyu munsi perezida Joe Biden arongera nanone ayobora inama ku kibazo cyo kwihaza mu biribwa bibanda cyane ku igabanuka ry'inyongeramusaruro icyo kibazo cyo kubura inyongeramusaruro kikaba cyaratewe ahanini n'intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine nyuma rero mbere y'uko iyi nama irangira haraza gufatwa ifoto y'urwibutso hagati y'abayobozi ba leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'abayobozi ba afurika ibyo nibyo navuga ko baza kwibandaho cyane kuri uyu munsi george mutagoma hari ibyo nari bimaze kuvuga hariya haruguru bijyanye n'inama yagiye agirana na bamwe mu baperezida cyane cyane bariya bafite amatora mu bihe bya hafi hari icyaba cyamenyekanye mu biganiro bagiranye cyangwa uh, ibyo baba bavuzeho by'umwihariko bijyanye n'amatora mu bihe biri imbere nta byinshi babivuzeho gusa itangazo dukesha ibiro by'umukuru w'igihugu cya leta zunze ubumwe za amerika ni uko yari yatumiye aba bayobozi ni abayobozi b'ibihugu byitegura gukora amatora umwaka utaha ndetse amerika ikaba yaratanze amafaranga menshi kugira ngo icyo gikorwa cyo gutora no kwimakaza demokarasi muri ibyo bihugu kizagende neza ndetse yanavuze ko kubatumira bitavuze ko leta zunze ubumwe za amerika hari umukandida runaka izaba ibogamiyeho gusa yageragezaga kubabwira no kubibutsa agaciro ka demokarasi no kurushaho kuyiteza imbere mu bihugu byabo kandi anifuza ko amatora azaba muri ibyo bihugu azaba mu mahoro n'ituze geoffrey mutagoma icyo turimo tubona edi rwema muri iyo nama ahuri ni uko turabona ishusho rusange ireba ubufatanye bw'ibihugu bya afurika na amerika muri rusange ariko nk'umunyarwanda cyangwa umurundi uteze amatwi radiyo ijwi rya amerika cyangwa se abari muri kariya karere nge nawe dukomokamo baravuga bati ikibazo kiri hariya muri iyi minsi gikomeye ni ikibazo cya kongo ndetse na perezida kagame mu kiganiro ejo yagize yabaye nk'ugira icyo akivugaho avugana n'abanyamakuru mu by'ukuri turebye mu buryo bw'umwihariko twavuga ko iyi nama hari icyo yakoze cy'umwihariko cyangwa hari ikiri buze kuvamo by'umwihariko kireba iriya ntambara irimo kubera muri congo cyangwa ni uguhebera urwaje bati akarere nikirwarize nibaza ko ejo mu ijambo perezida joe biden yavuze yavuze ko iyi nama itagamije ahanini kwigisha abanyafurika uburyo bagomba kwitwara n'uburyo bagomba gukemura bimwe mu bibazo bibahanze ariko mu nama ya mbere yabanze habaye ikiganiro ahanini kibanze ku mutekano amahoro n'imiyoborere ku mugabane wa afurika aho bavuze bibanze cyane cyane ku bijyanye n'ikibazo cy'ibitero by'intagondwa mu bihugu bitandukanye bya afurika byaba muri mozambique chad ndetse na za nigeri no mu burengerazuba bwa afurika ariko ikibazo cya kongo nyirizina ntabwo kiraganurwa kiraganirwaho mu rwego rusesuye mu buryo busesuye usibye amatangazo twagiye tubona yagiye asohorwa na minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa leta zunze ubumwe za amerika antony blinken basa nk'aho basaba u rwanda guhagarika gushyigikira umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse n'ibyavuzwe na perezida kagame ku munsi w'ejo ubwo yari mu kiganiro na kimwe mu bitangazamakuru bya hano i washington dc ariko nta kintu gifatika cyari cyava cyangwa se bari bagira icyo bavuga kuri kuri icyo kibazo cy'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro iri irwanira mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo umuntu yavuga ko rero nk'uko antony blinken yabivuze mu gutegura iyi nama bayiteguye bafatanije n'umuryango wa afurika yunze ubumwe nibaza ko rero iki atari ikibazo babonye ko gikeneye kuganirwaho cyane muri iyi nama kuko icyo ubona ni uko ikigamijwe cyane ubu ngubu ni uburyo bafatanya mu bijyanye no gucuruza n'ishoramari edi rwema intumwa idasanzwe ijwi ry'amerika muri iyo nama ihuza abayobozi ba afurika na amerika urakoze cyane komeza ubidukurikiranire urakoze nawe
tujya mu burundi aho komisiyo ishinzwe kumenya ukuri no kunga abarundi sever igiye gusohora icyegeranyo cyerekana amahano yabaye muri icyo gihugu hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe magana inani mirongo inani na gatanu n'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri pierre claver ndayicariye uyoboye iyo komisiyo haravuga ko icyo cyegeranyo kizaba gikubiyemo abagize uruhare bose muri ayo mahano harimo abakoroneje uburundi n'abanyamadini eloge willy kaneza umukuru w'umurwi severe yavuze ko gasana kabanga yibiye amenyesha amakuru n'abakomiseri b'uwo murwi bari mu nyigisho kugera ku munsi wa gatandatu w'iyindwi ku murwa mukuru wa politike gitega izo nyigisho zerekana hanini ukuntu ubwicanyi ndengakamere ubwicanyi butagira izina hamwe niho nyabwoko bitegurwa zizotangwa n'abahinga b'abarundi cyane cyane baganisha ku mabi yo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri aho ubwicanyi bw'uwo mwaka bwahitanye ibihumbi n'ibihumbi by'abahutu mu burundi nk'uko amatohoza yakozwe n'inzego z'igihugu na mpuzamakunga kwerekana umukuru wa sever asanga imbere y'uko ubwo bwicanyi buba harabaye ibindi bintu bitari bike byaganishije kuri bwo nibyo umurwi wiwe watohoje ko pierre claver ndayicari ndabivuga buke kubera ntiragira ko tubwira inzego uyu mwaka ikigereranyo kizosohora kizovuga ibyo twatohoje byabaye mu burundi kuva igihumbi kimwe amajana munani na mirongo umunani na gatanu tuduge duce ku badagi bari mu burundi duce ku babirigi bari mu burundi turaba intwaro y'icami nyine yigenjeje turaba ba ntubaje kwigisha ijambo ry'imana iyo bigenjeje remisiyoneri twongere tuduge turabe ibyatugoye mu myaka mirongo itandatu mirongo itandatu na gatatu na gatanu na gatandatu n'icyenda mirongo irindwi na rimwe kubera tubifatanya n'ibyo twavuze umwaka uheze yasubiye kwemeza nk'uko yabibwiye inama nkenguzamateka na nshingamateka umwaka uheze ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu uno munsi tukididinganya turavuga iho nyabwoko ryakorewe abahutu bo mu burundi tukavuga kirime kontre l'humanite ubwicanyi budasanzwe bwakorewe abahutu bo mu burundi mu gihugu cyose ariko perezida ndayishimiye mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka yatangaje ko hataragera ko ubwo bwicanyi bwitwa ihonyabwoko yarasiguye icyatumye leta ibangira hariho abacabaza bati none ko severe yamaze kuvuga ngo iby'irindwi na kabiri ngo ni ihonyabwoko ryagiriwe abahutu ko leta atakivuga hariho abavuga ngo leta avuga n'ingoga uraraba none igihugu cunguka iki none tuzoza turafata akamanyu manyu uburongozi buca buvuga ngo ko muzaha akamanyu reka oya barafise igikorwa batumwe n'itegeko ico gihe uburongozi bw'igihugu buzoheza rero bwakira ico cegeranyo buce bwiga ingene bugikoze mugu no munsi muvuze rero ngo uko bazoza baravuga ka camugakorerako tuzoruhukira hehe muzoca musanga bica bizana n'ingorane mbere ibyashyikirijwe na kizigenza w'abarundi byaranyuze terence mushano umunyamabanga mukuru wa se jenoside kirimoso ishyirahamwe rihana inyungu z'inkehwa z'abatutsi rikagwanya ibyiyumviro vya jenoside ku isi yakebuye iba severe ziba n'izindi nzego zemeza ivyo vyaha bakwiye kuvyitondera mugabo kugira bigende neza na leta yo kwikora kuri oni oni bayitinyira iki na Gervais Nibigira umwe mu baserukira amashirahamwe yigenga akorera hanze y'igihugu akaba n'umucika cumu mu bwicanyi bwo mirongo icenda na gatatu bwakurikiye iyicwa rya perezida Melchior Ndadaye arashima ijambo rya perezida Ndayishimiye avuga ko ritanga umwizero mwinshi ku bwiyunge bw'abarundi hakenewe ko haba humvikana hakaba winyanyura cyane cyane itegeko rihari uyu munsi kugira ngo hashigweho itegeko rihumuriza imigwi y'abarundi bose kandi hagaca hashigwa mu mugwi abantu abashingantahe n'abapfasoni irujya n'ijambo ari bantamakemwa bashobora kurondera ukuri mu ntumbero yo kunywanisha abarundi ariko atari kuzura kaboze gusa amajambo rero y'umukuru w'igihugu ashobora gufasha kunywanisha guha umwizero abarundi abamenyesha amakuru bashatse kumenya ico ndayicariye yibaza ku majambo ya perezida ndayishimiye ari n'abamugena yavuze ko amutahura rwose kubera ari umuvyeyi w'abarundi bose mu gihe umurwi wiwe ari uw'ubuhinga uvuga ivyo wabonye umukuru w'igihugu niwe sebarundi niwe aramuswe igihugu uyo ntawe umuvuguruza ico ni cambere hanyuma intebe yicaye ko nk'umukuru w'igihugu ni intebe yo kubaha urugwego turongoye rwitwa severe rushigwaho n'inzego z'igihugu twitwa umugwi w'ubuhinga umwanya w'umugwi w'ubuhinga mu kuvuga ibyabaye si wo mwanya w'uwurongoye igihugu kuko urongoye igihugu ntashinzwe severe gusa uwurongoye igihugu araba ubuzima bw'igihugu mu byumba byose nihagera twebwe turizeye ko umukuru w'igihugu azovuga ahagaze n'inyuma yo gutangaza ko ubwicanyi bw'irindwi na kabiri ariho nyabwoko ryakorewe abahutu inama nshingamateka ikabishyira ku mukono umurwi severe n'ubu nta bundi bwicanyi uribanda ko inyuma hafi y'umwaka kuko n'ubu uracacukura gusa ibinogo rusange byavubwemo abahutu icyo gihe ukanabaza abafite icyo bazi kuri ubwo bwicanyi eroje uri kaneza ijwi rya amerika
u rwanda ruravuga ko ruteganya kugabanya umubare w'abana bafite ikibazo cyo kugwingira bakava kuri mirongo itatu na batatu ku ijana ruriho muri iki gihe bakagera kuri cumi n'icyenda ku ijana mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane nibyo umunyamakuru ijwi ry'amerika thomas kamilindi avuganaho na evariste mu rwandashyaka umugenzuzi w'uburenganzira bw'umwana ku rwego rw'igihugu akaba n'umuhuzabikorwa mu rwego rw'imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu rwanda ngira ngo kugeza uyu munsi wa none abana dufite bagwingiye mu rwanda bagara- bangana na mirongo itatu na gatatu ku ijana y'abana bose igihugu gifite iyo ugereranyije n'umubare w'abana dufite eh, basaga hafi mirongo ine na kabiri ku ijana usanga ari abana bagera nko kuri miliyoni nk'ebyiri n'igice bagwingiye none se abo bana ubwo bafite igaruriro bo eh, kugwingira igaruriro rihari kuko iyo umwana yagwingiye cyangwa yagaragaje ibimenyetso byo kugwingira ariko akitabwaho igaruriro rirahari kuko iyo yitabweho eh, bakamuha ibikenewe kugira ngo abe yagaruka mu ku murongo cyangwa yagaruka mu buzima bwiza bira- birashira ariyo mpamvu leta yafashe ingamba zo gufata aba m- bo mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri bafite abana bari munsi y'imyaka itanu ndetse n'abagore batwite kugira ngo bahabwe eh, ibituma b'abana babo bamaze kugwingira babasha kugaruka mu buzima cyangwa n'aba bandi batwite batazavuka baragwingiye ubwo biba bivuga ko n'ababyeyi nabo baba bafite ibibazo by'imirire Eh, kuko n'ubundi eh, hari abana bavuka baragwingiye bika- cyangwa bakavuka batujuje ibiro cyangwa batujuje uburebure bukenewe bitewe n'ikigero cyabo bitewe n'uko ababyeyi babo nabo bi- bagaragaza imirire mibi cyangwa bitewe n'uko ababyeyi babo nabo ba- babayeho nabi batabayeho neza bigatuma bigira ingaruka ku bana rero iyo umwana atabonye iyo umubyeyi w'umwana atabonye ibikenewe byose kugira ngo agaburire wa mwana uri mu nda n'igihe ataravuka nawe avukana ibimenyetso byo kugwingira radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda hari umugabo witwa silas musangamfura ni uwo mu bugesera mu rwanda ati nubwo bigoye ariko birashoboka ni ukuvuga mbese kugarura umwana mu buzima busanzwe akaba umuntu muzima iyo yagwingiye koko nk'uko rero umutumirwa amaze kubivuga birashoboka hanyuma rero eh, mu rusangamfura silas akongeraho ati usanga akenshi biterwa n'ubukene buri mu baturage bo mu rwanda ibi ngibi murabyemeranwaho evariste we ko biterwa n'ubukene Eh, turabye- turabyemeranya kuko abana bagwingiye ha- ha- harimo ibice bibiri hari igice kimwe giterwa n'ubukene ariko hakaba n'igice giterwa n'abafite bya bindi byo kurya ariko batazi kubigabura batazi kubikora neza kugira ngo wa mwana abone intungamubiri zuzuye bibe byamurinda kugwingira aribyo bice byombi hari ababiterwa n'ubukene ariko hari n'ababiterwa no kutamenya gutegura ifunguro ryabasha gutuma umwana akura neza bitewe n'ikigero cy'umwa- cy'umwana cy'umwana eh, arimo kandi akenshi mu rwanda ibiribwa birahari nk'imboga zigitohagiye eh, ibishyimbo ibyo biba bihari Eh, biba bihari ariko kuba bihari ntabwo bihagije ngo umwana yere kutagwingira ahubwo ni ukumenya ngo n'ibyo bihari bitegurwa bite ese abanyarwanda bafite ubumenyi bwo gutegura indyo yuzuye ku buryo umwana yayirya ikaba yamuri- ikaba yamurinda kugwingira dushobora kuba dufite ibyo kurya ariko tukabitekera ubwinshi ariko bitarimo za ntungamubiri zose zabasha gutuma wa mwana atagwingira rero niyo mpamvu eh, hari ibice bimwe usanga eh, hari abana bagwingiye kandi ari n'ibice bi- bikize wenda nk'iyo ufashe akarere ka nyabihu mu- mu- mu rwanda ni kamwe mu turere twe- tweza imyaka myinshi cyane tweza ibirayi byinshi tweza imboga nyinshi ariko ni akarere ka kabiri mu gihugu mu dufite abana bagwingiye kuko gafite mirongo ine na gatandatu n'ibice birindwi ku ijana ubwo rero byumvikana yuko igice kimwe hari igiterwa na bwa bukene nk'uko babivuze ariko hakaba n'igice giterwa n'uko abantu bafite ibyo kurya ariko batazi kubigabura cyangwa batazi gutegurira abana amafunguro yabasha gutuma eh, babona intungamubiri zuzuye kugira ngo zirinde wa mwana kuba yahura n'ibibazo byo kugwingira radiyo ijwi rya amerika uwa mbere yitwa nsabimana daniel Eh, murakoze cyane mperereye i nyamasheke ruharambuga ni mu burengerazuba bw'u rwanda bwana toma nda- njyewe ngira ikibazo cy'amatsiko nibaza ese mu by'ukuri ko tubona abana bo mu bipangu abana b'ahantu ba- batabuze ibyo kurya abo bana kandi bakitabwaho nk'uko bikwiye ari igihe bahura n'igwingira icyo gihe mu by'ukuri tuvuga ko ari imirire mibi cyangwa ari ukundi bivugo ikindi ngira ngo uze kumbariza arakumva Ndabona arakwiyumvira umuntu- mwibarize rwose Eh, ndagira ngo mwibarize mu by'ukuri ese ko hari abantu tubona bagwingiye bakanahabwa izo izo izo nyunganiramirire tukabona ntacyo bi- bi- bi- bitanze ese mu by'ukuri biriya ni igwingira cyangwa ne- navuga ko ari nk'ubumuga Mu- nadusobanura utwo tubazo tubiri reka ahita agusubiza nsabima urakoze yego arakoze ikibazo cya mbere arabaza ngo mbese ngo kubera iki hari n'abana bo mu bipangu abona bagwingiye ubwo ni ikibazo cy'imirire mibi hano ndagira ngo amahanga asobanukirwe n'imirire mibi icyo bivuga ubundi imirire mibi hari ukurya indyo itujuje hari ukurya indyo itujuje ubuziranenge ukarya byinshi ariko bitujuje ubuziranenge bitujuje za ntungamubiri zikenewe kugira ngo ubuzima bw'umwana bube bwabasha kubaho neza atanagwingiye hakaba noneho n'igice cya kabiri cyo kuwingira kubera ko na bya bindi umwana atabibonye cyangwa yabonye duce cyane dushoboka muri bya bindi rero ibyo bice byombi birahari niyo mpamvu uzasanga hari n'abana mu bakire bagwingije abana kubera yuko bafite ibyo kurya ariko ntabwo bazi kubitegura ushobora gutegura ibiryo byinshi nk'uko nari ntangiye ndivuga ukibwira ngo hari icyo biri bufashe wa mwana ariko kubera ko bita- bitujuje za ntungamubiri za ngombwa kugira ngo umwana agire imikurire ugasanga mu by'ukuri nta kintu bimumariye niyo mpamvu rero azabona ibyo byiciro byombi by'abana abo mu bakene n'abo mu bakire barahuye n'ikibazo cyo- cyo kugwingira ikibazo kindi tise kuki hari igihe kigera ugasanga umuntu ari gufata za nyongeramirire ariko ugasanga n'ubundi akomeje kugwingira no kugwingira. aho ngaho biterwa n'uko hari igihe afata za nyongeramirire ariko kugwingira byaramaze kurenga igipimo navuga byaramaze nko kugera ku rwego rudafite igaruriro cyangwa n'izo nyongeramirire ba- n'abazimuha bakaba batazimuha neza nanone uko bikwiye hari igihe umuntu ushobora kuba ufite nk'umukozi mu rugo ukibwira ngo umukozi aragaburira umwana uko bikwiye wenda wiyigiriye mu kazi ariko ugasanga mu by'ukuri ntabwo abitanze uko bikwiye ariyo mpamvu ushobora gusanga n'ubundi umuntu afata i- i- i- izo nyongeramirire ariko akaguma muri cya cyiciro ariko bibaho gakeya kuko eh, ngira ngo ubuno leta yashyizeho ingufu mu kubaka ubushobozi bwa bwabo twita abajyanama b'ubuzima dufite muri buri mudugudu kugira ngo bajye babasha gupima ibiro byaba abana bagwingiye na bigaragara ko umwana yagwingiye bamwitaho by'umwihariko bakajya bajya kumupima buri munsi kugira ngo barebe ko hari ikintu gihindukaho noneho ikindi kandi ni uko eh, leta yashyizeho gahunda zo kongera ibyo bita ibikoni by'imidugudu ibikoni by'imidugudu kugira ngo tumekinge bashobora kuba abana bafite bwa bushobozi bari muri cya kibazo bari gukurikiranirwa hafi ndetse n'amarerero nayo arimo arongerwa mu midugudu kugira ngo nibura ba bana bafite bya bibazo cyangwa bafite imiryango idashobora kubona bya bindi bya buri munsi bibatunga kugira ngo babeho neza babe babasha gukurikiranirwa muri ayo marerero cyangwa babasha gukurikiranwa n'abo bajyanama b'ubuzima evariste yego uvuze igikoni cy'umudugudu abanyarwanda bo barabizi ariko rero iki- iki kiganiro ntabwo ari icy'abanyarwanda gusa n'abarundi ni icyabo ndetse n'abanyarwanda baba mu mahanga n'abarundi baba mu yandi mahanga wabasobanura igikoni cy'umudugudu icyo ari cyo E, igikoni cy'umudugudu ni uburyo eh, aba- ababyeyi batuye mu mudugudu umwe bakusanya ibiribwa bakabitekera ahantu hamwe bamara kubiteka bakavana b'abana b'umudugudu bose bakaza bakabagaburira ubwo babiteka nyine bakamekinga bashoboye yuko bashyizemo za ntungamubiri zose noneho b'abana bose batuye umudugudu bakaza bakarira hamwe bakabagaburira eh, muri uwo mugoroba cyangwa muri icyo gitondo noneho kugira ngo bamekinge sure ko n'aba bana wenda iwabo batabona bya bindi bake- bakeneye babiboneye hahandi muri cya gikoni cy'umudugudu icyo nicyo twita igikoni cy'umudugudu mu rwanda noneho se ibiribwa ibifungurwa nk'uko abarundi babivuga ninde ubizana ni ni abo babyeyi ba- umwe azana ibye undi akazana ibye bagashyira hamwe Eh, buri mubyeyi azana ibyo afite eh, ba- bakamenyesha yuko ibyazanywe byose byujujwe za ntungamubiri hari n'utabibona bensire ariko utabibonye rero n'ubundi ba bandi babibonye barasaranganya kugira ngo ba bana bose bibagereho hanyuma nk'ubwo ngubwo mu mudugudu abana bameze gutyo bajya ku gikoni cy'umudugudu nka kangahe mu cyumweru Eh, ngira ngo ubundi ni rimwe mu cyumweru niho igikoni cy'umudugudu kiba ariko bitabuza yuko hari n'umudugudu ushobora kugenda ko byaba na kabiri cyangwa na gatatu ariko ubundi ni rimwe mu cyumweru radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite mvuye kure yewe ndi mu burundi mu yihe ntara karuse cyambere ntabwo babanza gushimira umutumire ku ma- ku ntego yatwagiye ko najya yishyura ibibazo n'intera najya yatanga Cya- kigira kabiri nagomba ndabamere nk'ubakeza u rwanda ruratera imbere cyane mu kurwanya igwingira ry'abana bakiri bato cyane rwose mbere ku rugero ru- ruri hejuru tuvuga nubwo bataragera ku ku rugero bashaka ariko rero ku bwa mbere kubera ngenda nkurikirana ibi- ibikorwa by'abanyarwanda nko mu buzima bwanjye ni- ni abantu b'icyitegererezo ku buzima bwanjye no icyambere nobanza nobashimira nobashimira kuko felicitasiyo bagenda kuraje kurwanya igwingira ry'abana bakiri batoya kubera yuko ari- iyo bariko bari- barigisha natwe bwabaruwe tuba turi kubera ama- iradiyo z'u rwanda tuzumva ijana ku ijana turaha- turaronkera inyungu ndende niko se mvuye kure we mvuye kure yego wowe ufite abana Sanzwe.
ufite abana yego ufite abangahe ufite abana babiri barangana gute mu- mu kigero mu myaka umwe afite imyaka ingahe undi afite ingahe umwe afite imyaka indwi uwundi uwundi afite imyaka ibiri n'igice Nuko, noneho rero reka ngu- ngufatire aho ngaho wowe iki kibazo cyo kugaburira abana neza wowe n'umu- n'umupfasoni wawe mama w'abana mu- mujya mubifatanya mukabiganiraho mukareba nimba abana bafite indyo yuzuye cyane rwose twe turabiganira ko kubera hariho hariho nk'ikintu numvise ku iradiyo y'u rwanda kukuntu kuko kugaburira abana batara ku mbaraga z'iminsi igihumbi ibyo jewe nabi- na- nabikuye nabikoreye nabikoresheje ndabi- ndabyumvise mu rwanda A- a- hose batwigisha yuko ku ifunguro ry'umwana imboga n'ibinyo- n'i- imboga n'ivyamwa n- n'irigi buri munsi ku- kuriha umwana bituma agira imibereho myiza ibyo byose jewe ndabikora kandi navyize ndavy- ndavyumvise ku banyarwanda nshuti mutwumva amakuru yacu n'aha tuyasoreje naho mu kanya isaa moya n'igice ndabashimiye mwese